Qophii fayyaa. Dhukkubii tahaaf diddiga yookaan ammoo koleeraan dhiyootaan Afrikaa gama gaafa keessaa waan hedduu miidhuutti jira. Dhukkubii koleeraatii fi dhukkubii aduu gargaran kutuun nam teessisu yookaan ammoo nam kaasu biraatiin garaagarummaan isaa maali? Kana irratti marii torbaan dabre jalqabne arra fixanna. Jalanneen Dr. Masfiin Ittaanaa Minisootaa dubbifte kuno.
Koleeraan dhibee garaa kaasaatii garuu garaa kaasaa warra kaan irraa adda. Maaliif yoo jenne battala nama miidhuu waan danda'uu fi dafee lubbuu nama dabarsuu waan danda'uuf yoo dafanii yaaluu baatan jechuudha.
Maaliin daddarba dhukkubii koleeraa?
Koleeraa baakteeriyaa vibrio koleeraa jedhamtuun darba. Dhibeen kun kan inni nama qabuu danda'u yoo namni koleeraadhaan dhibame bobbaasaa keessatti waan mul'atuuf bishaan dhugaatii yookaan nyaata nama biraa yoo faale karaa kana namni salphaatti qabamuu danda'a jechuudha.
Bobbaan sun gara bishaanitti dhaquuf carraa yoo argate.
Ee yoo carraa argate jechuudha. Akkuma beekamu dhukkubii garaa kaasaa lubbuu daa'imman baay'eedha kan inni hubu. Keessumaa yoo waggaa shan gadi warra jedhan keessaa koleeraa qofatu hin taane dhibee warra kaan daayariyaa diziiz warra jedhan. Koleeraa malee jechuudha. Dhibeen kun baay'ee rakkina guddaa namatti fidaa. Bishaan qaama namaa keessaa waan hir'isuuf jecha dafee nama galaafachuu danda'a.
Akkuma isin jettan ijoolleen umriin isaanii shanii gadi waan kanaaf saaxilamuu kan danda'an bishaan qulqulluu dhabarraa jechuudha.
Dhugaadha. Bishaan qulqulluu qabaachuun baay'ee murteessaadha. Namni bishaan qulqulluu hin qabu yoo ta'e salphaatti dhibee adda addaadhaan qabamuu danda'a. Isaan keessaa dhukkubi garaa kaasaa tokko jechuudha. Kanaaf salphaatti faalamuu danda'a. Bishaan qofaa osoo hin taane kan biraa nyaatis qulqullinaan qabamuutu irra jira. akkasumas immoo waan barbaachisu keessumaa qulqullina qabaachuu saaniteeshinii qabaachuu barbaachisaadha. Qulqullina naannoo keessumaayyuu mana fincaanii kophaatti qabaachuu qulqullinaan eeggachuu yoo tarii mana fincaanii qaban yoo ta'e amma danda'ames lafa bishaan maddurraa fagaatanii gargaaramuun barbaachisaadha. Daggala keessatti yoo kan ta'u ta'e bishaanirraa meetirii soddoma fagaachuutu irra jira jedha dhaabbachuu fayyaa addunyaa.
Egaa amma fakkeenyaaf biyyootii caasaanii tajaajila. Fayyaa guutummaatti hin jirre keessatti maatiin tokko nama rakkina akkasii mudate yoo arge maal gochuutu irra jira.
Akkuma isin dubbatte dhibeen garaa kaasaa dhibee adda addaati. Kana keessaa koleeraan tokko jechuudha. Jabaa isa hamaadha. Koleeraan balaadha. Kanaaf baay'ee yeroo waan namaan kenninedha. Garuu akkuma beekamu vaayirasiin adda addaa dhibee garaa kaasaa namatti fiduu danda'u, baakteeriyaan adda addaa fiduu danda'u. Akkasumas parasaayitiin adda addaas fiduu danda'u jechuudha. Kana keessaa egaa baakteeriyaan koleeraa kun dafee nama mudate yeroo gabaabaa keessatti lubbuu namaa waan dabarsuu danda'u. Kanaaf hamma danda'ametti namni garaa kaasa jabaa qabaatee yeroodhuma sana laafee dubbachuu dadhabee iji isaa keessatti dibu'ee walii gadi deemuu dadhabee dafee mana qorichaa deemuu qaba jechuudha. Dafee beekamuu qaba. Dafee warri isaanillee akka gaariitti akka hubatanii irraatti of ittisan beekamutu irra jira.
Walitti dhufeenya jiru dhaabuu jechuudha.
walitti dhufeenya jiru kutuu akkasuma hin barbaachisu garuu eeggannoo barbaachisu gochuudha. Kana jechuun harka ofii dhiqachuu yeroo nama sana qaban yookaan itti dhiyaatanii tajaajila kennanii fi namni koleeraan qabame kunis gargaarsa barbaade. Kanaaf akka haga danda'ametti itti dhiyaatanii harka ofii garuu dhiqachuu, nyaata qulqulluu, bishaan qulqulluu qabaachuu kana kana hojjechuudha malee akka warra dhibee kaanii akkasumas hafuuraan waan darbu miti. nama sana qabuudhaan waan darbu miti garuu harka ofii dhiqachuun barbaachisaadha.
Akka mallattoo dhukkuba sanaatti wanti lafa keessan jira kan ittiin adda baafatan.
Ee koleeraan egaa iddoo adda addaatti jira darbee darbee jechuudha keessumaayyuu biyyoota dinagdeedhaan hin guddatin bishaan qulqulluu kan hin qabaatin akkasumas haala jireenyaa kan itti cime uummata baay'inaan jiraatu uummata harka qalleeyyii kana isaan irratti baay'achuu mala. Garuu yeroo baay'ee nama koleeraan qabu kan beekuun danda'amu akkasumas garaa kaasaa sun baay'ee yeroo namaan kennu yeroo namaan kennu namni erga qabame yeroodhuma sana garaan kaasaa baay'ee dhadhabaa ijisaa keessatti dudu'aa gogaan isaanii shuntuuraa inni dhadhabuuf wallaalu kanaaf akka gaariitti beekamee dafee yoo gargaarsa argate namni kun fayyuu danda'a.
Wal'aansi ogeessonni fayyaa kennaniif maal ta'a?
Ogeessoti fayyaa gahee isaan qaban baay'ee baay'ee murteessaadha. Inni jalqabaa dhibeen kun jiraachuu isaa shakkuudha. Jalqaba namni yeroo dhibee baay'ee yeroo namaan kenna kana yeroo qabamanii dafanii baranii dafanii riippoortii gochuu qaama barbaachisutti dafanii kontaakti gochuudha. Inni lammataa garaa kaasaan kun qaama namaa keessa bishaan waan fixuuf jecha qaamni namaa harki shantamii ol bishaan bishaan sun qaama namaa keessaa badee jennaan namni jiraachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf dafanii bishaan sana keessaa bade sana yaa'ee bahe sana iddoo buusuu barbaachisaadha jechuudha.
Yeroo baay'ee mootummoonni biyyooti tokko tokko dhukkubi sun koleeraadha jedhanii labsuun sodaatu. Kanaafiiti garaa kaasaa yookaan garaa baasaadha jedhanii falmu. Jara kana gidduutti jechuun koleeraadhaa fi warra garaa baasaa yookiin garaa kaasaa kan biraa gidduu adda addummaan jira maaliin adda ba'uu danda'a?
Egaa akkuma sirrii dubbatte garaa kaasaan yookaan garaa baasaan kun dhibee adda addaan dhufuu danda'a. Kan hatattama nama qabu jira. Acute diarrheal disease kan jedhamu jira. Bishaan kan namatti eegsisu jechuudha. Akka koleeraa kan yeroo namaan kenninedha. Inni kaan yeroo baay'ee kan iddoo adda addaatti mul'atudha. Innis akkuma kana garaa nama kaasaa vaayirasii yookaan baakteeriyaa yookaan parasaayitirraan dhufuu danda'a. Inni kun egaa tarii yeroo xiqqoo namaaf kennuu danda'a jechuudha. Koleeraan adda. Koleeraan balaadha jechuudha. Kanaaf dafanii beekanii dafanii mala yoo gochuu baatanii lubbuu nama dabarsuu danda'a jechuudha. Koleeraan dafanii akka gaariitti qophaa'uu barbaachisaa dafanii akka gaariitti uummata kana tajaajiluu barbaachisa jechuudha. Keessumaayyuu koleeraan lafatti mudate dafanii iddoo biraatti akka hin facaaneef jecha nama naannoo sana barsiisuu bishaan qulqulluu naannoon sun akka jiraatu gochuu akkasumas immoo mana fincaanii qulqullina qabu qabaachuu harka dhiqachuu barnoota barbaachisu kennuun barbaachisaadha. Yeroo baay'ee warri biyyoota adda addaa waa'ee koleeraa kana kan sodaatan daawwattoota naannoo sana dhaquu dhiisuu dinagdeen biyya sanaa yookaan naannoo sanaa miidhamuu danda'a kanarraa kan ka'e sodaachuu danda'u. Garuu immoo namni tokko garaa kaasaa qabaateef koleeraadha jechuun hin danda'amu jechuudha.
Fakkeenyaaf amma gidduu kana kan ta'aa jiru Somaaliilaand keessatti rakkinni akkasii akka jirutu dubbatama. Kanaaf tarkaanfii fudhatame keessa lafitti Itoophiyaa wajjin wal daangessu waan jiruuf daangaa cufneerraa jedhu uummanni wal keessa deemuun kun carraa koleeraan kun babal'achuudhaaf waan gumaachuu qaba.
Dhukkubi koleeraa dafee babal'achuu danda'a waan ta'eef dafanii mala barbaachisu qabaachuun barbaachisaadha jechuudha. Naannoo sana wal jiraatan bulchitooti naannoo sanaa akka gaariitti irratti qophaa'uu qabu jechuudha. Kanaaf Somaalee keessatti yoo jiraate salphaadhumatti Itoophiyaa keessa seenuu danda'a. nama miidhuu danda'a waan ta'eef waan barbaachisu hundumaa godhanii dhibee kana ittisuu barbaachisaadha.
Maatii tokko yoo fudhanne fakkeenyaaf haati tokko yookiin abbaan tokko waan kun gara maatii isaa akka hin dhufne gochuuf of eeggannoo godhan itu lafanaa keessanii.
Of eeggannoon akkuma dhibee kaanii ofirraa ittisuun barbaachisu akkuma kana qulqullina ofii eeggachuudha yeroo baay'ee mana fincaanii yeroo dhaqanii. achi yeroo eebileen harka ofii dhiqachuu nyaata qulqulluu hojjetatanii nyaachuu akkasumas immoo bishaan qulqullina qabaate dhuguudha jechuudha kana kana eeggachuun barbaachisaadha nama garaa kaasaa jiru mana sana keessa yoo jiraate naannoo sana keessa yoo jiraate baay'ee dhukkubsatee yoo du'e shakkuun barbaachisaadha jechuudha kanaaf nama kana bira yoo dhaqanii maatii kana bira yeroo dhaqanii of eeggannaa barbaachisu godhachuu barbaachisaadha kana keessaa akkuma sila dubbadhee harka ofii dhiqachuu jara kana wajjin yeroo wal qabanii waan isaan qaama keessaa dhangala'u kan akka bobbaa wajjin walitti yoo dhufanii harka ofii dhiqachuun barbaachisaadha qulqullina ofii eeggachuu yoo tarii namni tasaa mana keessaa yoo dhukkubsate yoo garaan kaasee laafee dhadhabe nama kana dafanii mana qorichaan ga'uun barbaachisaadha. Yommuu tarii mana qorichaan ga'uun barbaachisaa miti ta'e immoo malli tokko tokko jira manumatti kan godhanii kennaniif.
Fakkeenyaaf.
Fakkeenyaaf oral rehydration solution kan jedhamutu jira. Kun daakuu wayiiti daakuun kun egaa yeroo baay'ee karaa mana qorichaa argama. Haa ta'u immoo kan isa fakkaatu manatti hojjechuun hin danda'amu. Kun maalirraa hojjetama yoo jenne daakuun sun sukkaara of keessaa qaba. Sukkaara maankiyaa yookaan fallaana ja'a, ashaboo fallaana walakkaa fi bishaan qulqulluu ta'e kan danfifame liitiroo tokko liitirii tokko walitti naquudhaan bulbulanii yoo kennanii fi bishaan karaa garaa kaasaa qaama namaa keessaa ba'u sana iddoo buusuudhaaf baay'ee gargaara jechuudha. Yeroo kennaaf jechuudha. Yoo tasaa namni kun fudhachuu hin dandeenye dafanii mana qorichaatti geessuu karaa dhiigaas bishaan kennuuf hin barbaachisan.
Qabxiin biraa fakkeenyaaf bishaan qulqulleessuu jettan maatiin tokko amma baadiyyaa keessa jira taanaan bishaan lagaa argatu haa ta'uu hara keessaa argatu attam godhee qulqulleessa.
Egaa baay'ee rakkisaadha keessumaa dhibeen koleeraa dhibeen daddarbaa kun yeroo baay'ee jireenya uummataa wajjin wal qabatee jira jechuudha. Bishaan qulqulluu argachuun barbaachisaadha. Bishaan fakkeenyaaf qindaa'ee kennamu kitaabuu hambaa kan jedhan bishaan ujummoodhaan kan dhufu jira. Innis qullaa'ee dhalalamee kan dhufe yoo ta'eeti qulqulluudha jenna malee bishaan ijummoodhaan kan dhufu hundumtuu qulqulluudha jechuun nama rakkisa garuu lagaa dhugan irra hin wayya. Garuu namni baadiyyaa keessa jiraatu namni yeroo baay'ee bishaan ijummoodhaan kan dhufu kan hin arganne immoo tokkoffaa bishaan lagi sun akka inni qulqullina argatuu fi mana fincaanii irraa fageessanii qabaachuu bishaan sana biratti bobbaa deemu dhiisuu haga danda'ametti kana kanaan ittisuu hin danda'ama. Inni lammataa bishaan sana immoo fuudhanii waggaa manatti galanii bishaan sana danfisanii yoo dhugan fakkeenyaaf waan hedduu achi keessatti baakteeriyaa kana ajjeese. dhibee silaatii bishaan sanarraa dhufu ittisuu hin danda'ama jechuudha. Bishaan danfisanii qabbaneessanii dhugu.
Kana keessatti fakkeenyaaf nyaanni tokko tokko kan ituu hin bisheessin dheedhii nyaataman jiru kuduraafaa keessaa inni kunoo waan gumaachu qabaa?
Kunis gumaacha ni qabaa garuu rakkinni guddaan maal inni midhaan sun yookaan nyaati dheedhiidhaan nyaatamu kun akkamitti qophaa'ee eessatti qophaa'ee faalameera moo hin faalamne kan jedhu jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee naannoon qulqullina hin qabne yoo jiraate kanarraati yeroo baay'ee of eeggachuun barbaachisaadha. Bisheessanii nyaachuutu irra gaariidha. Haa ta'u immoo kuduraa fuduraa hundumaa bisheessuun nama rakkisaa garuu qulqullina isaa eeggachuu barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf akka kanatti yoo amma danda'ame qulqullina isaa eeggan yoo nyaatan isa gaariidha.
Fakkeenyaaf dubartiin koleeraan qabee yookiin garaa baasaa yaasaan sababii adda addaa see qabee midhaan isheen qopheessite nyaachuun daddabarsuu danda'a?
Midhaan sun yeroo qophaa'u akkamitti qophaa'edha ammas yoo bisheeffamee yoo jirame ta'e rakkoo hin qabu jechuudha. Garuu namni koleeraan qabe nyaata qopheessuu dhiisii fi lafaayyuu ol ka'uu hin danda'u. Garaa kaasaan sun baay'ee jabaa waan ta'eef battala waan namatti dhufu baay'ee nama dhaqqabsiisa waan ta'eef waa godhamee hojjechuu hin danda'amu. Garuu immoo akkuma jette garaa kaasaa yookaan garaa yaasaan yeroo baay'ee nama mudachuu danda'a. Koleeraa kan hin taane parasaayitii irraa kan dhufu vaayirasii irraa kan dhufu jiraachuu danda'a. Egaa yeroo namni nyaata qopheessu harka isaa dhiqatee nyaata waan ittiin qopheessu sana dhiqee qulqullina isaa yoo eeggate dhibee nama biraatti dabarsuu xiqqeessuu danda'ama.
Rakkoon akka koleeraa fi garaa yaasaan adda addaa kun baatii roobaa keessa dhufuusaaf baatii caama jechuun roobni yeroo hin jirre dhufuusaa kanarratti waan adda addummaa uumu qaba.
Akka gaariitti gumaacha maaliif yoo jenne bokkaan yeroo roobu naannoo adda addaatiifi xurii adda addaa kana bobbaa iddoo adda addaatti ta'an kana guuree deema jechuudha. Bishaan sun immoo deemee deemee namni itti gargaaramuu danda'a, dhuguu danda'a, nyaata ittiin qopheeffachuu danda'a. Akka salphaatti iddoo baay'ee yeroo gabaabaa keessatti faca'ee nama miidhuu danda'a. Kanaaf yeroo roobaa rakkinni guddachuu mala. Yeroo gogaas immoo hin jiru jechuu miti bishaan hin jiru yoo ta'e akkuma kana namni dhiqachuu hin danda'u akka gaariitti bishaan qulqulluu argachuu hin danda'u innis rakkina mataa isaa qaba jechuudha. Garuu waan fedheef yeroo roobaa yeroo caamus haga danda'ametti harka ofii dhiqachuu qulqullina ofii akka gaariitti eeggachuun barbaachisaadha.
Qabxiin naaf nan dubbadha jettu yoo jiraate.
Waa'ee dhukkuba daddarbaa kana laalchisee yeroo baay'ee ogeessoti fayyaa dhukkubataa hojii warri hojjetanii baay'ee hirmaannaa guddaa qabu. Akka gaariitti hubatanii dhibeen koleeraa yoggaa nama qabu dafanii riippoortii gochuudhaan dafanii tajaajiluudhaan lubbuu baraaruu danda'u. Dhaamsan kan biraa kan hin qabu nuti ogeessoti fayyaa Oromoo biyya adda addaa keessa jiraannu walitti gurmoofne akkamitti uummata keenya barsiifnaa beekumsaa fi dandeettii qabnu akkamitti uummata keenya gargaara kan jedhu yaada adda addaa wal ishiraa turre akkuma kanaan biyya ameerikaa magaalaa shikaagoo keessatti caamsaa kudha sadiif kudha afur walgahii guddaa ta'u qopheessinee jirra achirratti egaa mala adda addaa dhahuudhaan uummata keenya akkamitti gargaarraa akkamitti gumaachinaa uummata utuun ofiin baratinnu barsiise kan akkamittiin gargaara kan jedhu irratti hojjechuudhaaf deemna.
Dooktar Masfin Ittaanaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Atis galatoomii jaallannee baay'ee ulfaadhaan jira biyya